turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye n'ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe ejo abayisilamu biga nino ku isi barimwo abo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika barahimbaje umunsi witiriwe intama ijwi rya amerika ryagendeye ababa mu ntara ya makamba mu burundi ku bivyo twari twategekanije twari kugura ibyo gusengerako ajya amatapi ava hanze ariko ntibyoroshe rero kubera izo mvo z'uko amafaranga yatoroshe gutora mu mabanki atandukanye uyu ni nyandwideko atwara umuryango w'abayisilamu mu ntara ya makamba iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'uburundi muri ano makuru muraza kumwumva mwongere mwumve n'abatandukanye b'abayisilamu mu rwanda batubwira uko bahimbaje umunsi witiriwe intama muyagezeho hirya nino ku isi afurika y'epfo yoba icamwo ibifaranga vyinshi vyo gufasha imirwi y'iterabwoba itandukanye irimwo iyitirira idini rya kisilamu idyo nivyo yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze n'igitondo ciza kuri mwese nongere ndabaha ikaze na mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ubudagi buriko burihutisha ibikorwa vyo gukura ingabo zabwo muri mali mu butumwa bw'amahoro ibindi kuri ino nkuru na mugenzanje ejo ni mukankusi minisitiri w'ingabo w'ubudage boris pistorius yabwiye televiziyo zdf kuri uyu wa gatatu ko igihugu cye kirimo kureba uburyo cyakura abasirikare bacyo muri mali vuba na bwangu ariko kandi mu buryo bunoze hakurikijwe umugambi wo gupfundika ubutumwa bw'ingabo z'amahoro za onu zizwi ku izina rya minusma buzarangira ku itariki ya mirongo itatu k'ukwezi kwa gatandatu yagize ati kuri twe ibi bivuze ko tuzagerageza kuva muri mali yemwe uburyo bwihuse cyane ariko kandi bigakorwa nta muvundo ubudage bwari bwarohereje mu gihugu cya mali abasirikare bagera mu gihumbi bwatangiye kubakurayo kandi intego ni ukuba bose bavuyeyo bitarenze ukwezi kwa gatanu k'umwaka utaha wa bibiri makumyabiri na kane minusima washinzwe mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatatu kugira ngo utere ingabo mu bitugu abasirikare b'amahanga n'abamari mu guhangana n'abarwanyi ba kisilamu ariko mu mezi ashize hagiye haba ukutumvikana hagati y'abategetsi ba mari n'intumwa za onu minusima ifite abakozi mu bya gisirikare bagera ku bihumbi cumi na bibiri boherejwe muri icyo gihugu cya mari ibihugu byatanze umubare munini ni cade bangaradeshi na misiri
ejo ni mukankusi icubandaniriza mu bufaransa aho abiyerekana baraye bashamiranye n'igipolisi c'i paris ku murwa mukuru w'ico gihugu ni nyuma y'uko umusore w'imyaka cumi n'indwi yarashwe na polisi agapfa igihe yari ahagaritswe kugira ngo bamusabe ivyangombwa abantu mirongo itatu batawe muri yombi mu gihe cy'ubushyamirane aho imodoka mirongo ine zatwitswe ahanini inantere mu gice cy'umujyi wa paris aho uwo musore wishwe aturuka nk'uko byavuzwe ejo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gerard darmanin videwo zerekanye inyubakwa byibura imwe yari yafashwe n'inkongi y'umuriro za bariyeri zahiye mu mihanda na polisi itera ibyuka biryana mu maso mu mbaga yari iteranye darmane yahamagariye umutuzo ubwo yavugiraga kuri televiziyo bfm mu gitondo cyo kuri uwa gatatu yavuze ko ubutabera bugomba kubahirizwa kandi ukuri kukajya ahagaragara yongeyeho ko abapolisi bagera mu bihumbi bibiri batabajwe mu karere uyu muyobozi yanavuze ko umupolisi ashobora guhagarikwa ku mirimo igihe ibyaha ashinjwa byamuhama abashinjacyaha ejo kuwa kabiri bavuze ko uwo musore yarashwe nyuma yo kwanga guhagarika imodoka ubwo yari abitegetswe bavuze ko umupolisi yarashe kuri uwo mwana w'umuhungu nyuma waje gupfa azize ibikomere kugeza ubu muri uyu mwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu hamaze gupfa abantu babiri barashwe muri ubwo buryo mu bufaransa imibare igaragaza ko mu bihumbi bibiri makumyabiri na kabiri abantu cumi na batatu bishwe gutyo ugereranije no mu bihumbi bibiri makumyabiri na rimwe ahishwe batatu naho mu bihumbi bibiri na makumyabiri hishwe babiri nk'uko iyo mibare yakusanijwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ibigaragaza abenshi ni abirabura n'abaturuka mu bihugu by'abarabu
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo muri sudani umwe mu mirwi irwanira ubutegetsi bw'ico gihugu ejo watangaje amasaha mirongo ine n'umunani y'ihagarikwa ry'ingwano kugira ngo abatandukanye bashobore guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu witiriwe intama ejo ni mukankusi arabandanya mohamed hamdan dagalo uzwi ku izina rya hemeti mu ijambo yavugiye kuri sheni ya televiziyo ari adath yatangaje iminsi ibiri y'agahenge y'uruhande ayoboye yubahiriza abayisilamu bizihiza id al ada yavuze ko ingabo ze muri ayo masaha zizaguma mu birindiro keretse bibaye ngombwa ko zirwanaho zatewe imiti yavuze ko guhagarika imirwano ku ruhande rumwe byerekana ubwitange bw'ingabo ze mu gusezerera imirwano n'umubabaro w'abasivili uyu musirikare yongeyeho ko biri mu byifuzo bye by'iyo minsi ibiri ko yakoreshwa mu mbabazi zivuye ku mutima n'ubwiyunge mu bantu yumvikanishije ko yumva neza abaturage bazahaye kandi banyuze mu bibazo bikomeye kubera imirwano idahagarara aho byagize ingaruka ku buzima bwabo cyakora umuyobozi wa rsf yumvikanishije impungenge ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku basivile bivugwa ku ngabo ze emeti yatangaje ishyirwaho ry'inkiko ziyobowe na generali majoro esa musare feder zizakora amaperereza ku byaha bivugwa ko byakozwe na rsf ejo ni mukankusi urakoze ku mugabane wa afurika kandi ifaranga rya afurika y'epfo ryaraye ritaye agaciro inyuma yaho ryari riherutse kuduga cane oriane itanga ishaka arabandanya Ivyo bibaye mu gihe iryo faranga ryari riherutse kuduga mu minsi ya vuba mu masaha ya saa sita n'igice kuri uno munsi wa gatatu vyibonekeje ko iryo faranga ryitwa rand ryataye agaciro kangana n'igice kimwe ku ijana kirenga ku mafaranga y'amadolari y'abanyamerika nk'uko biriko biraba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ifaranga rya rand rigenda rihindagurika agaciro bivuye ku makuru y'ibiba biriko biraba ku isi ni mu gihe ifaranga rya rand ryari ryaraduze mu ndwi iheze abahinga babona ko ari kubera ico gihe hari hahejeje kuba igarariza ry'abasirikare b'abarusiya bigenga mu burusiya ivyo bigatuma perezida vladimir putin ashobora kutitabira inama y'ubutunzi bw'ibihugu bitanu bitunze ku isi muri afurika y'epfo ya brics icyo gihe afurika y'epfo yofashwe nk'aho yari kuba ironsa akaryo ko gufata no gutanga perezida putin amakungu yasohoreye umutahe wo kumuhagarika iyo nama ya brics itegekanije guhuza abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango urimwo brazil uburusiya ubuhindi ubushinwa na afurika y'epfo i johannesburg mu kwezi k'umunani
barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tubabwira ahanini ivy'umunsi witiriwe intama ku baisilamu bose abayisilamu bo ku isi yose baraye bahimbaje umunsi witiriwe intama nk'uko nari mpejeje kubibacira ku masonga mu kanya mu gihugu c'u Burundi abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko ari umunsi wabasanze mu bukene ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
aho hari ku musigiti uri muri zone nyakabiga ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hasanzwe habera ibisabisho by'abayisilamu ku rwego rw'igihugu mu burundi mu myambaro yiganjemo impuzu zera abayisilamu isinzi bari bakubise ikibuga c'umupira w'amaguru kiri kuri uwo musigiti kirazima abaje guhimbaza umunsi mukuru witiriwe intama canke eid al ada bari banezerewe adijizere ni umwe muri bo uno munsi ni ukuri byaryoshe cyane bimeze neza turashima ukuntu turiko turawuhimbaza bimeze neza cyane sifa tuyisenge yavuga ko ku munsi mukuru abantu babwirizwa kwinanata bakawuhimbaza n'aho ubuzima buzimvye nta probleme bice naho byoduga ariko twohimbaza gusa kubera ni umunsi mukuru w'abantu abo bose n'ubu wowe ushaka uraza kubera turagushiramwo ntituraba ngo nuyu nuyu turamushiramwo wese umunyamabanga mukuru wa komibu umuryango w'abayisilamu mu burundi yahamagariye abarongoye gusabikanya n'abandi mu kibano harimwo n'abatari muri iryo dini ramazani murisho ubutumwa tanga uno munsi ni uko turabikanya abisilamu ko imana ibitubwira yuko umunsi mukuru ni umunsi wo gusangira n'abatari abisilamu nabo twemera kumwe ngo ni umunsi wo kubaga intama impene n'inka tugasangira gusa ubukene n'iduzwa ry'ibiciro byibonekeza mu gihugu muri kino gihe byatumye abahora babukura mu cibo ku munsi nk'uyu bataha imvumure uwo mukenyezi yatashimye ko amazina yiwe amenyekana yaganiriye n'ijwi rya amerika ari ku musigiti uzwi nka markaz wubatswe ku nkunga y'uwahoze ari perezida wa libiya muhammad kadafi amenyesha ko ku minsi mikuru nk'iyi yahora aza gusega akabukura mu cibo igihushano ca none mbere nari naje kwisegera utonsega ngaha none ndabuze ngira nsubire inyuma mvuye ngaha no kurwara ngwaye ishashi iragaragara araba nabuze naya bisi ansubiza inyuma ishashi iragaragara kweli kabisa sinzi mbura ngira ni ubukene buhari ko hari ubukene budasanzwe yakubwira ati wapi nta kintu dufise twafashije abandi ibintu nk'ibyo simba yaho muri karitsiye ya buyenzi we yavuga ko igihambaye ari amahoro ari mu gihugu muri kino gihe ni umunsi dufise amahoro amahoro niyo kintu ca mbere imbere yo kuvuga kuninaza ivyo vyose amahoro kwanza ndavuga abasilamu twemera imana imwe rudende tuzi ko niyo itanga niyo ishaka kugusubiza hasi iragusubiza hasi ishaka kuguduza ikakuduza ivyo vyama vy'ibiciro ni iki kijya uba ufise shima icyo nyene kubera nico imana iba yaguteganije ivyo vy'ibiciro vyo kubura ngamamodoka urabona urabona ko amaesanse ndayaharige akiri twigunganye abamwe bagenda kw'amaguru kubera tuzi icyo tugiye gukora tuzi ko imana ari umunsi izobikora mu burundi haji ndikumana muri raja batwara umuryango w'abayisilamu muri komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura avuga ko abantu bamenyereye uko bitwara mu bihe by'ubukene kubera ubukene igihugu kirimo abarundi turimo ego abaronse bararonse n'abataronse nabo turashimira imana kuko turazi yuko bene wacu abaza kugira amahirwe yo kubaga baza gusangira nabo batafise umwe wese aho ahereye aba mbere atangura kuraba nabo bibana hanyuma akaraba abari hambande yiwe hanyuma akaraba n'abatishoboye naho boba bari kure yiwe turetse mu gisagara c'ubutunzi bujumbura no mu zindi ntara z'uburundi cane cane mu manuko bushira uburengero n'uburaruko bushira ubuseruko co kimwe n'umurwa mukuru wa politike gitega hari abayisilamu benshi ugereranije n'utundi duce tw'igihugu umunsi witiriwe intama wahimbajwe amatohoza yakozwe n'urunani impuzamadini mu burundi yerekana ko mu gihugu hari amadini n'amashengero arenga amajana atandatu na mirongo itanu kugeza ubu abakirisitu nibo bakiri benshi babarirwa kuri mirongo irindwi na gatandatu ku ijana kandi ishengero katolika riza imbere ku bice mirongo itandatu na bibiri ku ijana mu gihe abayisilamu bagera ku bice bitanu ku ijana ibice bindi bisigaye vy'abarundi nabavugwa ko bacigendera ku idini ry'abakurambere eroje buri kaneza ijwi rya amerika Elojo Wirikaneza urakoze tukivuga kuri vy'uwo munsi mukuru w'abayisilamu witiriwe intama ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi yatumye uwo munsi mukuru utagenda neza ku bayisilamu bo mu ntara ya Makamba iri mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi inkuru y'ijwi Amerika yateguye ifatikanije n'abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwe na Thierry Ndayishimiye
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر aho ni mu musigiti wo muri karitiye ya nyaburumba ku mugwa mukuru w'intara ya makamba mu gatondo ko ku munsi wa gatatu abayisilamu bari bahahuriye kugira bahimbaze umunsi mukuru w'intama canke irayidi nkuru inyuma yaho baca baja kugabura inka bakagabura bashize imbere abafise amikoro make nabo badasangiye ukwemera twari tumenyereye kuba umunsi w'abayisilamu kuva ku mwana gushika ku ukuze baba bambaye ivyambagwa bishasha ariko kuri iyi rayidi nkuru siko vyari bimeze shimira imana asmani oya nka jewe unyihweje nuko gusa ico duhuzu natumesuye ariko nta gahuzu gashasha karimwo ko buryo si kirenga uwo mwaka ibintu vyarazimbye umwimbu nawo ntiwagenze neza abakoresha imiduga nabo bongera ko akazi kabo kama kahungabanyijwe n'ubukene bw'ibitoro bigatuma batinjiza kanoti neza zainabu nawe nyene arabona ko ibintu vyahindutse abantu batacambara bishasha ubukene n'ibihe nyene vy'ihindagurika vy'amahera ivyo vyatumye abantu batambara ngo baveko cane nkuko vyaho iryo hindurwa ry'inoti za bitanu n'iz'ibihumbi cumi naryo nyene riri mu vyatumye umunsi mukuru w'intama utagenda neza ku bayisilamu b'imakamba kabura isimayeli ati nka twarose nke amafaranga ava hanze menshi ashika mu makonti rero igihe asigaye mu makonti tukayaronka akwiye tuzoca tugura ibitungwa n'ingoga nk'ubu uye twaronse umwanya wo kuronka amafaranga hasigaye iminsi itatu kugira ngo urubanza rushikirwe uyu munsi twari twizigiye ngaha muri komine makamba dushobora kubaga intejana na mirongo itandatu ariko ubu uye dufise nka mirongo itanu gusa ubuserukira umuryango w'abayisilamu mu ntara y'amakamba nyandwi deco ati ugiye kubikura amafaranga baguha inica n'ikize mu makopeke ugiye nk'umwenegihugu baca guhereza iraki zibiri iraki zitanu uko uko ariko rero ntibyatworoheye ariko turizeye yuko eh, iminsi itatu tuzobaga yose bizokunda uko kubikurirwa amahera make make nibyo byatumye kandi babura ibikoresho bimwe bimwe by'umunsi mukuru nyandwi desho ku bivyo twari twategekanije twari kugura ibyo gusengerako ajya amatapi ava hanze ariko ntibyoroshe rero kubera izo mvo z'uko amafaranga eh, ya- yatoroshe gutora mu mabanki atandukanye ku bijanye n'ibifungurwa hari bamwe babyiteguriye nubwo bidashemeye cane hanyoroheye no ku bandi nyene nta kibazo nta ngorane turabona turashima kuba umuhiri wacu bimeze neza twateguye agaceri turaza gufungurira umuryango nta ngorane mugenzi we kwizera aisha we ntiyatumiye bagenzi be canke ababanyi ndakaye kweli rero atabyo nari mfise bwo gutumira shimirimana asimani we ati biragoye uyu munsi simbona yuko byoroha kuko no mu ihutuba batubwiye yuko kubera yuko leta yatanze rya tegeko ry'uko amahera ajya kwanza mu mabanki tubona neza yuko bihava biba nko ku mwaka kuko hariho abantu benshi usanga uburyo bukiri muri banki nyine batarayaronka uwurongoye umuryango w'abayisilamu mu ntara y'amakamba nyandwi desho abona ko nubwo hari ibibuze abanyamakamba bo kwikora ku byo bimbuye asaba ko nubwo umunsi mukuru ushitse bari mu bibazo by'uburyo ntiboreka gusangira kuko idini ribibasaba imana iradukeka ko dukunda ababanyi n'intumwa y'imana muhamadi sawa salama yarabivuze aravuga ati mandara jiburiri yusuni birijari bati ewe wa mwisilamu we nturyame utagiye kuraba umubanyi mu ijambo waserukiye intwaro yashikirije yashimye ko mu ijambo ry'imana ryashikirijwe hagarutse guhimiriza abayisilamu ko batoshigikira inyigisho zimwe zimwe zishobora gutera umuvumo igihugu hariho ikintu kiriko kirakwiragira ku isi gishobora guhungabanya isi kigahungabanya abantu ni ikintu kijanye no kumva ngo ngo umugore n'umugore bubakane ngo umugabo n'umugabo bubakane ico kintu turashima cane yuko amadini yose haba ngahe makamba haba mu gihugu cose tubwihuza yuko ico kintu ari shano yuko imana ishobora gushavura gusumba ikaduhana umukuru w'igihugu mu kwifuriza abayisilamu umunsi mukuru mwiza yagize ati imana yishura amasengesho yanyu yongere ihezagire imiryango yanyu n'ibikorwa by'iterambere murangura Thierry ndayishimiye urakoze mu Rwanda naho nyene umunsi witiriwe intama warahimbajwe abayisilamu bo muri ico gihugu basengera ku musigiti wa Kamulindi uri mu murenge wa Gahengeri ni mu karere ka Rwamagana bahisemo gusangirira hamwe kugira ngo bafashe n'abatabonye imfungurwa ku mpamvu z'ubukene Asumta Kaboyi yarabidukurikiraniye ijwi rya amerika ryageze ku musigiti wa kamurindi uri mu murenge wa gahengeri mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba abayisilamu batuye muri ako gace na kure yaho bari batangiye kwiyegeranya ngo batangire isengesho rya saa moya za mu gitondo abageraga kuri magana atatu biganjemo abagabo abagore n'abana bake nibo bari bitabiriye iryo sengesho uyu ni nshimiyimana mustapha umuyisilamu wo mu murenge wa gahengeri iyi tuyita idiri aduha ni ukuvuga ngo ni iriya yindi y'igitambo icyo bisobanuye ni igihe abahujaji cyangwa se abagiye mu mutambagiro mutagatifu nabo baba basoje umutambagiro ni ukuvuga ngo ni umunsi tuba twibukaho umukambwe Ibrahim ubwo yahaye gutamba umuhungu we Ismail nyuma y'isengesho ryamaze nk'isaha abagore bahise bazana amafunguro bari bateguriye aho ku musigiti umuyobozi w'uwo musigiti ntawangana bose harifa yasobanuye ko bahisemo guhuza ubushobozi mu rwego rwo kugaburira n'abatashoboye kwizihiza uyu munsi ni ukuvuga ngo ibihe mu buzima busanzwe kuko ngo byaragoranye ariko imbere nyagasani ntabigoranye nyagasani ni utanga amafunguro ni utanga ibyo kurya kandi n'ibi ni ibiryo abantu bagiye kurya twateguye umunsi mukuru hano ngo dusange n'abayisilamu kuri uyu munsi ufitiye icyo arushije mugenzi we tugihurize hamwe n'ibihuriye hamwe bitanga umusaruro kandi biratubuka ubwo umunsi mukuru turawutanga turawu- turawufunguye ubwo gahunda ni umunsi mukuru mpaka ku wa gatanu abayisilamu banyuranye bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko iyo hatabaho guhuriza hamwe byari kugora benshi kwizihiza uyu munsi kubera ibihe by'izuba banyuzemo bikabasigira ubukene bwo kubura ibiribwa urabona dutuye mu cyaro ariko hari igihembwe umwaka washize twarahinze neza duheruka duhinga n'ihene y'uyu munsi irahenda byibura ihene twatamba ntiyaca munsi y'ibihumbi mirongo inani cyangwa ijana urumva ayo mafaranga kuyabona ni- agomba kuba umugereka wiyongera ku bitunga famiye umuryango hari benshi baba batayafite hano kwa munini mpamvu twashatse kugira ngo dusangire hamwe hari igihe bamwe baba batabibonye tugashaka kugira ngo nawe undi utabibonye twese twisange hamwe mbese buri muntu yataha uko uko ubushobozi bwe bungana noneho wa wundi uyafite akanatangira wa wundi wabashije kutayabona Eh, twatekeye hano ku musigiti utwara ariko kazi turimo kugira ngo bashuke twabirangije buri muntu ahita tuhita tubi- turya tuhita tubi- buri wese akomeza muri gahunda ze rimwe na rimwe hari ukwa- hari mu mikoro make y'abantu tuba dufite eh, tubasha gukora umucango Eh, ubushobozi bwo ntibukibirumvikana ntabwo buhwanye no mu mujyi ntabwo buhwanye no mu mujyi abasobanukiwe iby'idini ya isilamu bavuga ko umunsi w'igitambo wizihizwa hazirikanwa igihe aburahamu yari agiye gutamba umwana we isimayili w'igitambo ariko imana ikamuha intama mu cyimbo cye uyu munsi ubanzirizwa n'isengesho rikurikirwa n'igikorwa cyo kubaga amatungo atangwamo ibitambo hagamijwe gushyira mu bikorwa inkingi yo gutamba imwe mu zigize ukwemera mu idini ya isilamu uyu munsi wari ikiruhuko mu gihugu hose asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
urandeberara igira hirya ariko mada herego hakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe hmm. wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo afurika y'epfo yoba icamwo ibifaranga vyinshi vy'imirwi y'iterabwoba irimwo iyitirira idini rya islam n'indi itandukanye mugenzi wacu thomas kamirindi yaduteguriye inkuru ikurikira afurika y'epfo nicyo gihugu cya mbere gikize muri afurika ifite demokarasi ikomeye ntiyigeze igira ibitero by'imitwe y'iterabwoba nka al qaida cyangwa umutwe wa leta ya kisilamu nyamara rero mu kwezi kwa kabiri gushize ikigo mpuzamahanga cyitwa fatf financial action task force mu cyongereza gafi groupe d'action financière mu gifaransa cyashyize afurika y'epfo ku rutonde rw'ibihugu binyuramo imari itubutse y'imitwe y'iterabwoba imari itubutse itazwi neza kubera amayeri menshi ariko ikinyamakuru cyo muri afurika y'epfo gisohoka buri cyumweru cyitwa sunday times gitanga urugero ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe imari irenga amadolari miliyoni magana atatu na mirongo ine yanyuze muri afurika y'epfo ajya mu bikorwa by'iterabwoba muri za repubulika ya demokarasi ya kongo mozambique kenya somaliya nigeria na bangladesh yo muri aziya nk'uko tubibona ku rubuga rwa minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za amerika fatf yashinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda na g7 bya bihugu birindwi bya mbere bikize ku isi igizwe n'ibihugu mirongo itatu n'icyenda ariko ibihugu byose bibishatse bishobora kwinjiramo ifite icyicaro gikuru i Paris mu bufaransa mu byo ishinzwe harimo kugenzura no gukumira ibyaha mpuzamahanga by'iyezandonke no guha imari imitwe y'iterabwoba mbere ya fatf ni leta zunze ubumwe za amerika yari yafashe iya mbere mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yatangaje urutonde rw'abenegihugu b'afurika y'epfo bafasha umutwe wa leta ya kisilamu isis mu magambo magufi n'indi mitwe y'iterabwoba nka adl yavukiye muri uganda ijya gushinga ibirindiro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo al qaida al shabab yo muri somaliya hamas yo muri palestina na hezbollah yashinzwe na irani muri libani leta zunze ubumwe za amerika yabafatiye ibihano ni farad homa afite imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko atuye mu mujyi wa durban akekwaho gucunga imari ya isis muri afurika y'epfo we arabihakana siraj miller amerika yemeza ko ayobora ishami rya isis mu mujyi wa cape town abdella hussein abadiga aregwa gushakisha insoresore zo kohereza mu myitozo mu mitwe y'iterabwoba peter charles mbaga ashinjwa korohereza urujya n'uruza rw'imari mu mitwe y'iterabwoba amerika na fatf bashinja leta ya afurika y'epfo kwidashyira ingufu zihagije mu bikorwa byo gukumira iterabwoba n'urujya n'uruza rw'imari yaryo yo ivuga ko yatangiye gufata ingamba zo kubikosora
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo ibiganiro byari biremeshejwe na jewe diana ni nahazwe dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryabyo muri bo harimo aloyize bigirimana yegeranije amajwi yose mwumvise edi rwema niwe yaraduhagarariye ku izina rya bagenzi bacu bose rero mu kirundi no mu kinyarwanda ekipe ya kino gitondo twifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu byanyu turongera mu masaha ari imbere mu bindi You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
It's a MK record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara